Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa muddee lama bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 23 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu hamma Fqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee qophiiwwan dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam oltan hordoftoota keenya oduun jimaata har'aaf jenne kunoo raawwii waliigaltee diinummaa dhaabuu laalchisee koree waloo naannoo Tigraay Shiree keessatti walga'ii eegaluusaaf gamtaan Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay galateeffatee jira. Walga'iin koree waloo kan karoora teeknikaa loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu laalchisee gadi fageenyaan ibsa jedhamee eegamu magaalaa Shireetti waamamuusaa mootummaan Itoophiyaa kaleessa beeksisee ture. Walga'ii kanaaf haala mijeessaa akka jiru gamtaan Afrikaa erga marsaan hojiirra oolfama waliigaltee nagaa eegalame booda ibsa jalqabaa kenneen akka jedhetti walga'iin shiree kun gamlameen diinummaa dhaabuu guutummaatti hojiirra oolchuuf waadaa galan fuulduratti tarkaanfachiisuuf akkasumas waliigaltee nagaaf tasgabii waaraa Itoophiyaa keessatti argamuuf tarkaanfii walaamantaa guddaa uumuudha jedheera. Oduu kanaan walqabatee waraanni Tigraay adda waraanaa keessaa bahuu eegaleera jechuudhaan miidiyaaleen bulchiisa naannoo Tigraay gabaasaa jiru. Gama kaaniin ministeerri haajaalaa Itoophiyaa waliigaltee nageenyaa kana hojiirra oolchuuf mootummaan Itoophiyaa cicha ka qabu ta'uu irra deebi'ee mirkaneessee jira. Itoophiyaan waliigaltee kana hojiirra oolchuu isheetiif deeggarsa addunyaa argataa jirti akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi hawaasa addunyaa gidduu jirus iddootti deebi'aa jira jechuudhaan dubbii maan ministirii haajaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam ibsanii jiru. Itiyoo telekoom guyyoota muraasa dhufan keessatti tajaajila bilbilaa magaalaa Shireetti deebisuuf hojjetaa jiraachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Itiyoo telekoom keessatti hoogganaa koominikeeshinii ka ta'an obbo Masaayi Wubishat raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti guyyoota muraasa booda tajaajila bilbilaa deebisuuf akkasumas sarara iddootti deebisuuf hojiin gaggeeffamaa jira. Kana malees magaalota Adwaaf Aksum keessatti tajaajila bilbilaa deebisuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedhan. Akka obbo Masaayi jedhanitti ammaaf tajaajila bilbilaa qofatu deebi'aa akka jiru yoo ta'u tajaajilli intarneetii immoo yeroo dabalataa barbaadaa jedhaniiru. Dhukaasa dhaabuuf jecha mootummaan Itoophiyaa fi bulchiinsi isaanii gidduutti waliigalteen tolfame yeroo dhiyootti gara mana barumsaatti deebi'uu akka danda'an gochuu mala abdii jedhu kan qaban ta'uu dargaggoonnii fi kanneen biroo hedduun magaalaa Maqalee keessatti hiriira nagaa ba'an ibsanii jiru. Tigraay keessatti erga bara 2020 wal waraansi ka'e as waggoota lamaa olii fi manneen barnootaaf tajaajilli biroon hedduun cufamanii jiru. Hiriira nagaan hundumaaf jedhu kan magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame kan waldaa misooma Tigraay yookaan TDA garee sarkas Tigraay jedhamu kan biyya keessatti beekamaa ta'e waliin sanbata darbe qopheessan. Hirmaattonni dhibba ja'a ta'an kanneen orkeestiraa poolisiin durfamuun magaalattii keessatti hiriiran keessaa daa'imman gara dhibba lamaa ta'an ooguma sarkasii fi maarshaal aartii agarsiisaa turan. Ittaanaa daayireektarri olaanaan TDA obbo Tasfaahuneen Haayilamaariyaam akka jedhanitti waliigalteen nagaa qaamota wal lolan lamaan gidduu jiru uummata Tigraayiif murteessaadha. Barsiisaa fi barreessaan sarkas Tigraay ka ta'an Iyyoob Birhaanes abdii nagaaf qaban ibsanii. waliigaltee nagaa kun jiraatus hojiirra oolfama isaa irratti wanti mirkanaa'e hin jiru jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri ittisaa Biriteen jimaata har'aa odeeffannoo tikaa Yuukireen ilaalchisee baaseen Raashaan ji'a darbe West Bank kan qarqara dhihaa laga Diniproorra jiru keessaa ba'uun humnootiin waraanaa Yuukireen sarara loojistikii fi quunnamtii Raashaa dabalataan rukutuuf carraa kennee jira. Balaan kun ogeeyyiin loojistika raashaa bakka qaxxaamura baaburaa daandii baaburaa dabalatee naannoowwan dhiyeessii gara kibbaaf bahaatti akka jijjiiran kakaasuunsaa hin oolu jedha gabaasni tiwiitarii irratti maxxanfame kutaaleen loojistikaa Raashaa fe'umsaa buusuuf humna namaa dabalataa gaafatu baabura irraa gara geejiba daandiitti deddeebisuunis barbaachisaadha jedhameera. sochii daandii kana booda ammallee ministeerichi akka jedhutti hanqina meeshaa waraanaa raashaan qormaata loojistikaa kanaan hammaateen yeroo ammaa dandeettiin haleellaa bu'a qabeessaa fi bal'aa ta'e deebiftee jalqabuuf qabdu kanneen daangessan keessaa tokko jedhaniiru. pirezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden kamisa kaleessaa pirezidaantii faransaay maanuweel maakroon waliin eega wal arganii booda akka jedhanitti puutiin weerara raashaa irratti raawwatu yoo dhaabe qofa. haasa'uuf fedhii ka qaban ta'uu ibsaniiru baayiden walga'iin puutiin waliin taasisan kamiyyuu michoota neetoo waliin erga mari'atanii booda raawwatamaa jedhaniiru. yeroo haleellaa misaa'ilaaf xayyaara nammaleeyyii raashaan yukureen irratti gaggeessaa turteetti sararri quunnamtii banaa ta'e akka turu yukureen carraaqaa akka turte yoo ta'u waraanni injinarootaa kan dhaabbilee bilbila biyyattii irraa dhufan garuu yeroo haleellaa misaa'ilaaf diroonii raashaan irra deddeebiin raawwattu uummataa fi warri imaammata baasan akka wal quunnaman gargaaruuf socho'aa turan jedhameera injinaroonni yeroo nagaa baay'ee hin mul'annee fi hin faarfatamiin hafan kun tajaajilli bilbilaa hojjechuu akka itti fufu akkasumas kan manca'e deebisuuf guyyaaf halkan hojjetu. yeroo tokko tokko dirree boombiin itti awwaalametti gootummaa qabaniin hojii kana gaggeessuu jedhameera haleellaan raashaa humna ibsaa maadhee bilbila harkaa ittiin hojjetamu ega barbadeessanii boodallee janareetaraan akka hojjetu taasisan jedhamee jira. tapha kubbaa miilaa kan waancaa addunyaa qaataar keessatti gaggeeffamaa jiruun kamisa kaleessaa haala neegaminiin jaapaan ispeeniin lamaaf tokkoon injifattee jirti. gama kaaniin jarmaniin koostariikaa afuriif lamaan kan injifatte ta'us tartiiba qabxii jalqabaa kaasee galmeessisaniin gartuu biyyoota arfanii kana keessaa jaapaaniif ispeen darbuudhaan gartuu warra kudha ja'aatti dabalamanii jiru jarmaniin dorgommii kana keessaa ala taateetti guyyuma kaleessaa tapha kaanaadaaf morookoon gaggeessaniin morookoon kaanaadaa lamaaf tokkoon. koostariikaaf beeljiyeem walqixxee waan ba'aniif carraa injifachuu qofa ka qabdu beeljiyeem hin milkaa'in hafteetti akka kanaan jaapaan tapha ishee sattaanu kirooshiyaa waliin gaggeessuuf kan jirtu yoo ta'u ispeen immoo biyya afrikaa taate morookoo waliin taphachuuf jirti har'a tapha ramaddii gaggeeffaman afur keessatti gareen gaanaaf kaameruun kan hirmaatan yoo ta'u ni injifatuu laataa isa jedhuuf immoo arguuf jirra. tapha gareewwan kudha ja'a immoo sanbata borii kan jalqabamu ta'uun beekamaadha oduun har'aaf kanuma.
hayyee galatoomii jaallanne gareen gaanaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessaa ba'eera hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti ceena nu wajjiniin tura. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres Itoophiyaa keessatti waggoottan lamman darbanii fi walwaraansi taasifamaa ture waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin dhaabbachuu isaa jajaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e guutuudhaaf sochii isaa jabeessee jira jedhanii gabaasa Fireed Haarter Finfinnee irraa ergee tigisti gammee akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanii dhiyaata.
guteeres koomishinara gamtaa afrikaa muusaa faakii mahammad wajjin kamisa kaleessaa ibsa kennan irratti waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a darbee mallatteeffame hordofuun hawaasni addunyaa itiyoophiyaa akka deeggaru waamicha dhiheessaniiru ministeerri maallaqaa itiyoophiyaa waldhibdee waggoota lamaa keessatti miidhaa bu'uuraalee misoomaa irra gahee deebisanii ijaaruudhaaf doolaarii biliyoona 20 akka barbaachisu ibse. garuu yaaddoo dhiitta mirga namoomaatiin walqabatee ameerikaadhaa fi gamtaa awurooppaa dabalatee arjoomtonni deeggarsaa gumaacha addaan cite ammallee deebisaniin jalqabne.
hawaasni addunyaa itiyoophiyaan guddina ishee keessatti akka deeggaramtu waamicha dhiyeessina biyya misoomsuu caalaa nagaa buusuu wanni fidu hin jiru uummanni bu'aa nagaa akka argu uummanni haala jireenya lammiilee biyyattii fooyyessuudhaaf nageenya akkamitti gumaacha akka qabu akka argu gochuu caalaa nagaa cimsuudhaaf karaan gaariin hin jiru nuyis seenaa biyyattii keessatti yeroo murteessaa kana keessatti guddina itiyoophiyaatiif deeggarsa idil addunyaa leellisuu keessatti adda duree taana.
Guteres Finfinnee keessaa yeroo turanitti hoogganaa gamtaa Afrikaa faakiidhaa fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjin walgahii waloo geggeessaniiru. Waldhabdeen Itoophiyaa keessatti uumame waraana Yukireen caalaa lubbuu hedduu galaafateeraan jedhan Guteres dhukaasa dhaabuu hojjaarra oolchuun murteessaa akka ta'e cimsanii dubbatan.
Kun carraa Itoophiyaa jala dabruu hin qabne. Afrikaa akkasumas addunyaa dabruu hin dandeenyedha. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumameen waldhabdee Yukireen keessatti mudate caalaa lubbuun namaa dabre. Namoonni yeroo tokko tokko kun waldhabdee guddaa ta'uusaa dagatu. Jiddu seeninsa gamtaa Afrikaatiin wanni argame kan nama dinqisiisudha. Akkasumas waan danda'ame hunda gochuudhaan gamtaa Afrikaaf gareelee sana deggeruun waliigaltee nagaa isa dhumaarra akka geenyu gochuun dirqama nama hundaati.
Haala waliigaltee raawwachiisummaa lafa godhamee gamtaan Afrikaa adoolessa 22tti garee hojiidhaaf gara Tigraayitti bobbaasuuf ture. Garuu maddeen dippiloomaasii sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareen kun hanga ammaatti naannoo kaabaan dhaqne. Humnoonni Tigraay karaa isaaniitiin humnoonni Eertiraatii fi kanneen biroo kan federaalaan taane Tigraay keessaa bahanii humnoonni waraana isaanii hidhannoo hiikachuuf waliigalaniiru. Garuu dippiloomaatonni ammas loltoonni Eertiraa akka Tigraay keessa jiran dubbatu. Karaa biraatiin qarqaarsi naannicha bira gahuu eegaleeraa uummanni miliyoona shan tuqaa afur Tigraay keessatti deeggarsa namoomaa barbaada. Meeshaa waraanaa hiikachiisuun dhukaasa dhaabuu adoolessa lama waliigalteerra gahame guyyoota soddoma keessatti xumuramuuf ture. Karoorri dura lafa godhame. Mootummaan Itoophiyaa koreen hojiin loltoota Tigraay hidhannoo hiikachiisuu qindeessuu itti kenname magaala shireetti walgahuusaa kamisa kaleessaa ibsuun. hojiin koree kanaa sababoota teeknikaatiin harkifateeraa jedheera.
hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii labataa naasir ahmadi itiyoophiyaatti qorataa holqaa isa jalqabaati xunnummaadhaa kaasee holqaa abbooruu fi kan fedhii qabu. ta'uusaa kan himu naasir barnoota isaa kan holqaa biyya xaaliyaaniitii fi firaansitti barachuu isaa sagalee ameerikaatti himee jira. Oromiyaa keessattis holqaawwan dhibbi sadii fi digdamaa olii jiraachuu isaaniiti kan dubbatu akkasumas kitaabas barreessee qaba. Galmoo daawit qophii labataatiif wajjiniin haasa'eera ittaanis dhiyaata.
Naasir Ahmed dargaggeessa gana 28ti. Amma biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa keessa kan hojjetu Naasir dur utuu barataa sadarkaa tokkoffaa ta'ee jiru sagantaa televizyiinii Naashinaal Ji'oogiraafii utuu ilaalu waa'ee holqaa abbooruu akka dhaga'e dubbata.
Waa'ee holqaa natti dhufe jechuudha. Gaafan viidiyoo holqaa sun argu suuras keevii jaa keeviin kun maal akka ta'e si gaafa sun dikshinarii afaan Oromootis hin jiru achi boodaniin holqa ta'uusaa nan hubadhe sun booda. jecha ispeloolojii jiruun argadhe jechuudha. Ispeloolojii jechuun maal akka ta'e natti ulfaate jechuun ispeloolojii jiru torbee lama isa dubbisuuf baay'ee rakkadhe jechuudha. Akkuma saayikooloojii dur gaafa bara namatti ulfaatu ta'e jechuudha. Kanaaf ispeloolojii kana eegaan dubbisee booda mee eenyutu qorataa ispeloolojiin kun maal akka ta'e. intarneetii irra bal'inaan gaafan barbaadu holqoota ajaa'ibsiisoo addunyaarra jiranii fi fakkiiwwan baay'ee naaf fide achi booda isperooloojiin kun maal qoratu saayinsii qorannoo holqaa hubadhe jechuudha.
Naasir barnoota kana barachuuf garuu rakkoo hedduu keessa darbuu hima. Dursa barnoonni kun biyya keessatti waan hin kennamnee fi intarneetiidhaan biyya xaaliyaanitti baratee bara 2002 eebbifame. Sana boodas waajjira aadaa fi tuurizimii seenee hojii holqaa boruu itti fufee jira.
Gaafan isa kana jalqabu akka tasaa carraan biyya alaa dhaabbata qorannoo addunyaarraa naa dhufe akkasitti waggaa lamaaf ammaas FFS French Spirological Society'dhaan carraa sun deemeen baradhee achiis xumuree biyyatti biyya Awurooppaa ganamni baay'ee Awurooppaa carraa gaafa argate achumatti hafa isaas hin nafne kaayyoo koo qabadhee waan hin deemuuf biyyatti deebi'e ammas holqa qorannoo holqootaa itti fufee jechuudha. Achi booda carraa biraa biyya Jarmanitti ammas marsaa sadaffaatiif naa dhufee waggaa tokko baradhee isaas akka Afrikaatitti naatu deeme namoota afurtama ture akka addunyaatitti isa sun afuraffaa ba'een badhaasaa fi yuuroo kuma soddomii jaha argadhee gara biyyaa deebi'ee holqoota Oromiyaan qabdu toora dhibba sadii fi digdami tokko. qoradhee hanga guyyaa arraa kanatti jechuudha bara sun irraa jalqabee waggoota kudhan jechuudha qorannoon gaggeesse suniin waggoota kudhanan kana keessatti keessattuu holqoota potenshaala oromiyaan dhibba sadii digdami tokko keessaa dhibbi lama kaartaa fi pilaanii isaanii akka qabaatan godheen jira jechuudha.
Naasir amma kitaaba seenaa fi qabiyyawwan holqa Oromiyaa barreessee maxxansa duraa ifa godhee jira. Oromiyaan keessumaa holqawwan gurguddoo akka soofumarii fi kaanis baay'ee miidhagina hawwatoo kan qaban hedduu qabdii jedha. waan qorannoo isaan arge yoo himu.
Potenshaala holqaa Oromiyaan qabdu addunyaa irratti akka beekamuu fi hojii guddaan hojjedhee keessaa tokko kaartaa fi pilaanii akka qabatu godheen jira. Googil Irzii irrattis xiqqoo booda namni salphatti argachuu danda'a. Oromiyaan qabdu keessaa hoo dhibba sadii fi digdami tokko keessaa kamtu miidhagaadhaa toopsirii warra jaanne sun kaasuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf holqii miidhagaan akka addunyaattis dorgomaa hambaa yuuniskoottis ta'uu danda'u. Kan addunyaan nu dorgomsiisuu danda'u kan Afrikaa keessattis hin argamne keessattuu baara keessatti bishaan Atalantaa fi wantoota garaagaraa irratti holqoonni akkasitti holqa naasii ol jaama godina harargee bahaa aanaa malkaa balloo keessatti waggaa lama dura kan mul'ate jechuudha. Holqa miidhagaadha. Holqa istaalaktaayitiin istaalaagmaayitiin isaa soodaan istiroo isaa holqoota dhibba sadii keessatti waan arguu dandeessu holqa kana keessatti argachuu dandeessa jechuudha. Akka Afrikaattis holqi sun jiru holqi naasiyoor miidhaginaan sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Holqi Oromoo gursumitti argamu sunis gaara kunduloo jalatti holqa ajaa'ibaadha. Isaatu sadarkaa qabatee ture turaan sadarkaa tokkoffaarra ture. Zabbeestiin Afrikaa Oromoo keef jechaanii turan. Qorattoonni addunyaatis isa kanaan dur. Kanaaf booda holqi naasii ol dhufee isarra caala jechuudha. Inni sadaffaa irrattis holqa diimaa aanaa gara baddannootti argama jechuudha. Isaan kun toop sadiidha jechuudha. Mootummaan jara kanatti fi jiroota gurguddaa kanatti xiyyeeffannaa itti kennee yoo hojjetu taate holqoonni kun holqoota hambaa yuuniskoo irrattis galmaa'uu danda'anii galii guddaa biyyattii tanaafis galchuu danda'an jechuudha.
Amma naasir qorataa holqaa biyyi kun qabdu isa jalqabaati. Kanaafis egerii fi dargaggoonni biyyaa barnoota kana akka baratanii fi qorannoo kana barnoota isaa biyya keessatti akka dhaabuuf itti jiru ibsee jira.
Narraa waaniin ani baradhe kana dhaloota dhufuuf akka darbu akka naa godhuun fin tattaafachaa jira kororri kiyya guddaan jechuudha. Maaliif anarra lubbuun hin jira anaaf itti waliin teenya borokata isaa hin beekamu fiildi tokko bahee holqa keessatti hafuu hin danda'a akkuma namicha kanaatti hin beekamu jechuudha. Gaafa holqa keessatti haftu namni si baasuulleen hin jiru. Yommuu ijoolleen tun barattee anis muuxannoo fi beekumsaan qabu kanaan isaan kana barsiise anallee baasuu danda'an. Isaan illee deemanii wal baasuu danda'an. Kanaaf tokko kororri kiyya guddaan dipaartimentii holqaa tun banamtee Oromiyaa irratti ijoolleen Oromoo fi ijoolleen biyyattii tun gaafa irraa barattee waan sun gaafa argame tokko.
Naasir waa'ee holqa guddichaa Afrikaa ba'aa akka jedhamu soofu marii yoo dubbates qorannoo ga'aan gaggeeffamuu dhabuun darbees eegumsi malee ta'uufii dhabuun holqichi akka yuuneeskootti hin galmoofne taasisuu himee jira. Kanattis dabalataan barreeffamawwan holqa keessaa hedduun naannoo soofu marii fi kibba booranaatti waan argamaa jiraniifis mootummaanii fi qaamni dhimmi ilaallatu kanarratti illee xiyyeeffatee hojjechuu qabaa jechaan dhaame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawit Finfinneerra.
Tole hordoftoota keenya amma immoo gara qophii addaatti darbina. Giddugalli yaala addaa haadhotiitii fi daa'immanii yookoo jedhamu Finfinnee keessatti garee dookteerotaatiin dhuunfaadhaan banamee jira. torban kamisa darbee bulchaa giddugala kanaa obbo Abdii Dingataatii fi ogeessa addaa kan waa'ee ulfaa fi gadameessaa Dooktar Lammii Balaayii kan jaallanneen asoofsiiftee turte amma itti aanee isinii dhiyaata kutaa lammaffaa isaati jechuudha. Itti dhiyaadha.
Tole Dooktar Lammii fakkeenyaa fi bilbilaan tajaajila fagoo irraa hin laannaa jettaniitu muuxannoo qabdan irraa namoonni isaan fayyadamanii jechuun namni bilbilu kun nama dhukkubsateedha maal gochuun qabaa jedheedha akka yaadutti kan isin gaafatu. Isin bira waan hin jiraanneef waan godhuu malu itti himtu garuu dhiiga laalchisuu fincaan waan akkasiifaa jira yoo ta'e maal goota?
Afgaaffiidhaan akkas godhaa qoricha akkasii fudhadhaa jechuu ni dandeenya. Wantoota simpil ta'an salphoo ta'an afgaaffiidhaan dhumuu danda'an yoo ta'e jechuudha. Garuu wantoota afgaaffiidhaan hin dhumne waan qorannoo laaboraatoorii barbaadanii waan hakiima bira deemanii akka ilaalaman isaan godhanii heelzi faasiliitii adda addaa jiran maappi gochaa turre jechuudha. Heelzi faasiliitii kan mootummaas ta'a, kan dhuunfaas ta'a bakka kana wanni akkasii jira. Akkas deemaatii ilaalamaa, akkas deemaatii qorannoo godhaa jenneetu riikoomandii isaan gochaa turre jechuudha. Warra golee Oromiyaa adda addaa keessa jiran bakka fagoorraa jiranis maal akka isaan gochuu qaban, eessa akka isaan deemuu qaban gochaa turre jechuudha. For example yeroo ulfaa kan akka experience tanii qabu. Mata dhukkubbiin hedduu ta'e yoo jiraate dubartiin garaatti baatu tokko dubartiin ulfaa tokko daftee ilaalamuu qabdi dhiibbaa dhiigaa ilaalamuu qabdi dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaa dhufu ta'uu danda'a so yeroo baay'ee mataa dhukkubbii akkas hin qabaa maalan godha jedhu yoona kana maal goonaa akkas akkas naannoo kana akkas deemaatii dhiibbaa dhiigaa keessan ilaalladhaa jennee rikkoomandii kan goone baay'eedha jechuudha akkasumas gara heelzi faasiliitii adda addaatti rikkoomandii goone akka isaan deeman ilaalaman gochaati turre. Finfinneme keessallee namni magaala guddoodha garuu eessa deemee infoormeeshinii eessaati heelz faasiliitii kamirraa tajaajila akkamii akka argatu hin beeku ture baay'een nama isa kanaafillee finfinneme keessattuu baay'ee gargaaraa turre jechuudha. Wannuma sanarra otoo jirru teelemeedisiiniidhaan bilbilaan tajaajiluma akkasii tokko kennaa jirru dhiibbaan gara heelz faasiliitii mataa keenyaa banachuu waan dhufeef. jalqaba kiliinikarra jalqabne achumaanuma giddugala haadholiif daa'immanitti deemne jechuudha malee ekspiriyaansii baay'eetu jira karaa bilbilaa namoota gargaaruun kun jechuudha jaalanni.
Obbo Abdii gara keessaniin dhufa giddugalli inni haaraan baname kun waa'ee haadholiidhaaf daa'immaniiti. Gara sanarra ilaalchi keessan jechuun maaliif gara sanarra filattan moo inni dur qabdan waa'ee sanaa miti?
Kana jechuun teelemeedisinii gaafa bannee dhiibbaadhaan kilinika olaanaa banuutti deemne. Kilinika olaanaa bannee keezii hundumaa ilaalaa turre. Keezii dhukkubsataa, gogaa, kan mormaa olii, niiroo, kan ulfaaf gadameessaa, kan daa'immanii iddoo tokkotti ilaalaa turre. Garuu isaan keessaa baay'inaan atteenshinii kan barbaadu yookaan giddugala addaa kan barbaadee achi keessatti yaala addaa laachuufii qabna jennee akka boordiitti kan murteessine haadholii fi daa'imman irratti ture jechuudha. Isa jalqabaa hojjechuudhaaf kan ilaalle. Tokko isa. Lammaffaa akkuma biyyaatti mootummaanis kan atteenshiiniitti kennaa jiru riisarchoonni qorannooleen garaagaraa kan argisiisaa jiranis ni jiru jechuudha. Yaada keenya kan nu harkise inni guddaan Dhaabbanni akkasii yoo dhaabbate qulqullinaan tajaajila yoo laanne daa'imman irrattis akkasuma immoo haadholii irrattis du'aatii ol ka'aa lakkoofsa ol ka'aa jiru gadi buusuuf kontiribuut gochuu dandeenya kan jedhuun yaadame dhaabbata kana kan dhaabuu dandeenya jechuudha.
Dooktar Lammi waa'ee haadholii dubbanneerra fayyaa daa'immanii yeroo laallu jechuun gadameessa keessatuu jiranis ta'uu hamma da'umsaatti. Haalli jiru attam muuxannoo qabdan irraa.
Ulfi tokko ergi uumamee booda daa'ima fitas jenna afaan ingiliffaanii hanga ji'a sagal guutuutti hordoffiitu godhamaa fi hordoffii godhamu keessa dubartiin ulfaa tokko laaboraatoorii barbaachisoo ta'an dirqama ulfa waan ta'aniif duwwaa dhukkubni uumama tokkoyyuu utuu hin jiraatiin hojjechiisuu qaban hin jiraa. kan akka gosa dhiigaa isaanii kan akka qorannoo HIV eedsii kan akka qorannoo vaayirasii jiruu HPSBC kan jedhamanii kan akka qorannoo sukkaaraa kan akka fincaanii infekshinii adda addaa qabaate warri kun warra qorannoo laaboraatoorii hojjetamanii.
Obbo Abdii Dingataa fi Dooktar Lammii Balaayi gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif hedduu galatoomaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhi'eessina.
liibiyaa keessatti warreen gochi dhumiinsaa isaan irratti raawwatee fi haqii fi itti gaafatamummaan akka barbaachisu yuunaayitid isteetsi ni amanti. Akkasumas mana murtii yakka addunyaa yookaan ICC'n isa liibiyaa keessatti haqa mirkaneessuudhaaf itti gaafatamummaa murteessuudhaaf barbaachisaa ta'e deggeruu itti fufna. Erga guraan ala bara 2011 kaasee ajjechaa suukanneessaa uummata liibiyaa irratti raawwatan qoratee warreen gocha sana raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf yaalii manni murtichaa taasisaa jiru ni dinqisiifanna jedhani ambaasaaddarri Riichaard Maayils dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa bakka bu'aan mootummaa yuunaayitid isteetsi. Itti aansuudhaanis murtoo haaromsaa kan deeggarsa ergama mootummoota gamtoomanii fi murtoo bakka bu'aa addaa ramaduu akkasumas amma danda'ametti liibiyaa keessatti filannoo walaba ta'ee fi haqa qabeessa ta'e taasisuun akka danda'amu waliigaltee karoora heeraa haaromsuu fi eeguudhaaf yaalii taasifamaa jiru ni simanna. Ergamni dhuga barbaachaa kan mootummoota gamtoomanii magaalaa taarihuunaa keessatti miseensonni milishoota alkaaniyaati yakka waraanaa ajjechaa hidhaa. Reebinsa gocha dirqisiisanii dhoksuu fi gochaawwan gara jabeenyaa adda addaa akka raawwatan kan agarsiisu ragaa argatee jira. Ergamni dhuga barbaachaa kun bakkeewwan awwaalli waloo itti taasifaman kan yeroodhaa fi bakki isaanii addaan bahee hin beekamne sadii jiraachuu akka danda'an irra gahee jira. Sochii gareewwan hidhattoota adda addaa dabalatee haala tasgabbii dhabiinsa bubbuleen wal qabatee liibiyaa keessatti wal shakkii siyaasaa jiru furuunii fi itti gaafatamummaa uumuun karaa dheeraa akka itti fudhatu yuunaayitid isteetsi ni amantii jedhanii ambaasaadder maayilsi. Ambaasaadder Maayils itti fufuudhaanis haala galmeewwan adda addaa argachuu danda'u mijeessuudhaan hojiiwwan teeknikaa deeggaruudhaan gaaffilee gargaarsaatii fi viizaatii fi deebii battalatti kennuudhaan aanga'oonni liibiyaa yaalii itti gaafatamummaa mirkaneessuu deeggaruu irratti akka caalaa hojjetan ni gaafannaa jedhan. Aanga'oonni gameeyyiin bulchiinsa gaadaa fi duraanii kanneen akka sa'iif al-islaam gaadaa fi kan mana murtii yakka addunyaatti ammayyuu qabamanii dhiyaachuu qabanuu dabalatee warreen yakka farra namoomaatii fi yakka waraanaa raawwatan haqatti dhiyaachuu qabu kan jedhan ambaasaadder maayils warreen miidhamanii fi warreen miidhaarraa dandamatanii haqa isaanii dagatame argachuu malu. Aanga'oonni liibiyaa warreen kana mana murtii zahee jirutti akka dhiyaatanii dabarsanii kennuu irratti gargaarsa hin agarsiifne. Kun amma danda'ametti waan ta'uu qabudha jedhani ambaasaadder Maayils. Dubartootaa fi ijoolleewwan dabalatee carraan godaantotaa warreen hokkora saalaatii fi saaxilamanii fi liibiyaa keessaa baqachaa jiran yuunaayitid isteetsiin hedduu waan yaaddessuudha. Aanga'oonni Liibiyaa karaawwanii fi haalaawwan namoonni seeraan ala godaantota ittiin daddabarsan akka dhabamsiisuu qaban ambaasaadder Maayils gaafatanii jiru. Akkasumas gareen hidhattootaatii fi loltoonni biyyoottan biraa keessaa bitamanii Liibiyaa keessa jiran martuu akka biyyattii keessaa bahanii gaafatanii jiru. Haqa uummata Liibiyaatiif malu mirkaneessuudhaa fi sochii manni murtii yakka addunyaa ICC taasisaa jiru yuunaayitid isteetsi deeggaruu itti fuftii jedha ibsi gulaalaa mootummaa yuunaayitid isteetsi kan guyyaa har'aa.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin ergaa akkasumas karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaatiin nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigisti Gammee. Piroodyusariin keenya har'aa Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa turan bakka. Dhumurooda waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii boriitti walitti deebi'uutti bakka jirtantu fayyaa ta'aa nagaatti bulaa.